special boy. Arizi, Mr. Soborio. Mr. Swasgar on the beat. In London music. Ah, call on me, you me for Loki. Me one day boss on a hike. Ṣebí ọkàn ló bí Dangote. Bàbá gbé mi okay. I know of fingers are know equal. But I if you say me fi blend down. My shakiti never wobble. Make my pussy down in Europa. Orí mi jẹ́ kí n lówó. Ọmọdé ládùúgbò ọtí náwó. I don't want to do buru. Papa answer my prayer o. Ah, orí mi jẹ́ kí n lówó. Ọmọdé ládùúgbò ọtí náwó. I don't want to do buru. Papa answer my prayer o. Ọ̀pọ̀pọ̀ make e be alert. I don't want the sinet for balance. Made a new fit out the zero of my account. Lord Rumpa, show me the way. Show me the way. Listen, road to success is in our way. Many are got, few are chosen. Oh, what oh, oh, oh, me, do? too. Mama, pick up the phone. Make I the walk with the escorts. Everybody call me your garbus. One client, you don't do. I got me they, they, show me the way. Daddy overlifting my hustle. Gotta aim a rope with me, moshe. Dollar endorsement. Orí mi tètè la show me the way. Ah, Orí mi jẹ́ kí n lówó. Ọmọdé ládùúgbò ọ̀tí náwó. I no want to do boroboro. Bàbá answer my prayer o. Oh. Ah, Orí mi jẹ́ kí n lówó. Ọmọdé ládùúgbò ọ̀tí náwó. I no want to do. boro boro. Papa answer my prayer, oh, oh, Papa make give be alert. I don't want the to balance. Me they no fit count the zero of my account. Like Papa show me the way. Show me the way. Oh, Papa, make give be alert. I don't want the to balance. Me they no fit count the zero of my account. Like Papa, show me the way. Show me the way.